hmm my correct people, another one don't share shele again according to the gist wey we dey hear we hear say they say hmm they be they try Uh, oloritobi philip they try to wan dedicate the children for church say right now the children don't reach six i think five months or six months Now the children don't this. so my people, before wetin they say can't share shele my people, anything wey i dey tok for here allege o oh, you understand allege so before wetin dem say e happen con happen na dem talk say olori tobi bin wan dedicate di children say right now me and una dey talk, e con call caviesi and caviesi now con tell am say make e wait my people na di gist wey i see for social media na i carry come for una so say my correct people say kabiyesi don withdraw body comot for olori tobi children body say say e no fit wahala my people. na know say kabiyesi my people before the tin start to dey rain kabiyesi e do dedication and everything small time kabiyesi come plan say okay if dem come back dem come do the um, kind um, do they call am thanksgiving for church so small time now me and una dey talk now olori tobi na e no go back to the palace when e go come be say na to go do dedication before the wahala wahala of say dna different wahala come begin dey pump up so na that say wahala now na im make according to the gist wey we dey hear wey be say kabiyesi now e don shift back concerning the dedication wey dem say dem wan dedicate my pipo dem say olori oh, tobi philip talk plenty tin o say na im with kabiyesi get agreement say wetin kabiyesi later come begin dey do to her say e no understand say kabiyesi no suppose to dey do wetin e dey do right now to her because he say agreement is agreement my pipo dem say dem They come talk say kabiyesi come talk say e no gree talk for the children to return back to palace we now we don wait as per say na our job be dat one the kind job wey we dey do na be dat one we don wait we don tire so my people, as we don wait so tey kabiyesi come comot hand for the gist e no come dey talk about that. of recent again na im olori tobi philip take start again to dey disturb kabiyesi concerning di issue of dem doing dedication for church my pipo we hear say olori tobi say weda kabiyesi follow am o e no follow am o with or without kabiyesi say she go go carry di children by herself she go carry dem go church go do dedication He say she no send anybody He say he no even send kabiyesi sef He say if e like make avc follow am if e like make avc no follow am e say e go go do the dedication by himself my people they say right now people come they say ah ah so e don't reach like this one now When we say olori tobi philip now go come to say these children when we say they say alejo oh, my people na wetin i say for social media now they talk i know they there oh. He e say when we say oh all dis children now they don't tok say now say no be oni of ife no be born the children say na im eh, oloritobi philip still sankan sika put say whether whether with caviezi or not with caviezi say she go go do the the she go go do the this thing by herself the dedication by herself with or without caviezi say she not send anybody. People, you got the gist when we dey hear o we hear say olori tobi carry children say he wan go dedicate am dedicate di children for church na di bishop say e no fit dedicate pikin without, e papa dem e say because of say you get to go call di papa of di children come before dem go fit dedicate di children because no be say dis children now according to wetin you dey see no be say di children no get papa you understand but whether pikin get papa or e no get papa if you wan do for my own o if you want to do dedication you can do dedication na dey hear me so yes so my people, the church community committee yes they say they don tell am say ah you no fit just carry children come like that you go say you wan dedicate the children just like that he say what about the father of the children where the the, the papa of the children dey because dem no go accept wetin you wan do so so you just carry pikin comot you carry am come church by yourself as a woman say you wan begin dedicate am he say dem no dey accept my pipo hmm. na wetin i hear be dat one my pipo so my pipo the gist wey we hear be this one be say the reverend father he say the reverend father of the church or apostle of the church say he no fit dedicate children When be say dem get question mark for body when be say even though say as a single you know say just now i talk say whether single parents say he can dedicate a child so later on i didn't i didn't finish to lis before i said that so later on the man talk even so even less as you say the became papa not complete that is parental this is not complete that is maybe not get mama not get papa or the mama not dey there say yes one person say they can do it but e no be say the family of the uh, parent uh, uh, the family of your church of the children my people if dem no dey there dem no go follow you say no dem no go do make e go you know say my people dem don know say na kabiyesi children so dem no go do you understand like that so my people you know say um, this life they say money is not everything and not everybody all reverend father you fit use money take uh, change their mind according to the gist when we dey hear like this the reverend father say if the family of the children e no complete say e dem no go do you understand dem no go do dedication for the children my people, dem say olori tobi come begin dey tell bishop say make the bishop no worry o say she go take care of everything say everything everything say she go take care of everything na be say nah she go take care of everything mean say she want to buy her way into the life of that bishop because if bishop collect money for her go do dedication because its like the bishop is very very strict not be those people when they collect money like that. to the extent they say she did, even they ask bishop say now waiting day this church When he not wetin not dey for this church When he want say she go do am put my correct people. hmm that one na bribing and corruption so my correct people allege o ehem according to the gist wey we hear for here dem say kabiyesi don comot im body for di children dem say no be dem say na i dey tok i no say me say you understand say no be kabiyesi children na im be the children you understand so na im make kabiyesi no gree follow am go do go where dem go for sit down talk to the bishop by himself make dem for do all the uh, eh, kabiyesi go come invite the bishop come palace make dem for arrange for the dedication na im make am so my people, wonder dem say e no dey finish and e no dey end make una help me subscribe share love leave your comment thank you